imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ntiyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona abarundi bahunze igihugu guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barateganya iki nyuma y'amatora aheruka mu gihugu cyabo ni iki bakeneye ku butegetsi bushya bwa generali evariste ndayishimiye kugira ngo basubire iwabo bakareka kwica bakareka kuboreza igufa abanyagihugu aho muri icyo gihe umwe umwe wese azoraba abone yuko umutekano uri kuragaruka hanyuma twese dushobore guheza dutahe kuko nibyo twifuza uwo ni vitali nshimiyimana ni umuyobozi w'urugaga rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu foruswe mu burundi iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu tubanze rero tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana abamaze guhitanwa n'umugera wa korona muri afurika y'epfo bararenze igihumbi ejo ku munsi wa mbere kandi abanduye bararenze ibihumbi mirongo itanu ni nyuma y'indwi abategetsi bafashe ingingo yo gutezurira abanyagihugu kugira basohoke ku mugabane wa afurika afurika y'epfo iza ubwira kabiri mu kubura abantu bahitanywe n'uwo mugera inyuma ya misiri icyo gihugu cyarasubije abanyeshuri mu masomero kuri uyu wa mbere kandi n'ibikorwa bitari bike by'ubudandaji byarasubiye gutangura perezida Cyril Ramaphosa yashikirije kuri uyu wa mbere ko abantu barenga icya kabiri mu banduye n'abafa batohojwe mu ndwi zibiri ziheze ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS byashikirije kuri uyu wa mbere ko ikiza cya korona kiriko kiriyongera ku isi n'aho uburayi busa n'uburiko buroroherwa abanyagihugu baba mu mihana ibamwo abakene y'imatare ku mugwa mukuru i nairobi muri kenya kuri uyu wa mbere barihereje amabarabara biyamiriza inguvu zirenze zikoreshwa n'igipolisi mu guhangana n'abarenga ku mategeko ya covid cumi n'icyenda ikigo cyo muri kenya kigenga kigenzura ibikorwa by'igipolisi cyatangaje ko kiriko kiratohoza ku bantu cumi na batanu bishwe n'igipolisi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu nayo amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko igipolisi cyagirizwa urupfu rw'abantu barenga mirongo ibiri bazize kurenga ku mategeko yo kudatembera mu ijoro iyo myiyerekano yo kuri uyu wa mbere yabaye mu gihe abategetsi ba kenya bari baragabishije ko abakoranira hamwe bashobora gutabwa mu mvuto kuko baba bariko barakwirakwiza umugera wa covid cumi n'icyenda ibihugu bya sudani misiri na etiyopiya birasubira mu biganiro kuri uyu wa kabiri mu matati y'urugomero etiyopiya iriko irubaka ku ruzi nile inyuma y'imyaka icyenda ibyo biganiro byarahagaze leta z'ubumwe za amerika hamwe banki nkuru y'isi byaremeye gufasha muri ibyo biganiro mu buryo bw'amafaranga kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda sudani na misiri bitinya ko urwo rugomero nirwatangura kuzuzwa amazi kuva mu kwezi kw'indwi bizotuma ibyo bihugu bibiri bigira ubukene budasanzwe bw'amazi uruzi nile ruha amazi n'umuyaga nkuba ibihugu cumi rucamwo muri afurika kandi umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abiy ahmed yatangaje kuri wa mbere ko atazoshinga leta mfata kibanza igihe ikiringo ciwe kizorangira mu ntango y'ukwezi kw'icumi etiyopiya yategekanya gutunganya amatora mu kwezi k'umunani ariko umugujejwe amatora washikirije mu kwezi kwa gatatu ko bitazoshoboka kubera ikiza c'umugera wa korona abatavuga rumwe nawe bamwagiriza kwikika inyuma y'icyo kiza kugira atevye amatora abone kuba aragumye ku butegetsi abiy ahmed yashikirije kuri uwa mbere ko amatora azoteba amezi make ariko umurwi ujejwe kuyategurawo washikirije leta ko ukeneye hafi amezi icumi yo kuyategura radiyo y'igihugu yatangaje kuri uwa mbere ko umukuru wa sena ya etiyopiya keria ibrahim yatanze imihoho avuga ko adashobora kuzokorana n'akagwi gahunyanga ibwirizwa shingiro kandi gashigikiye intwaro y'igikenye umushikiranganji w'ubudagi ajejwe kwivuna abansi anegrete karen bauer yashikirije kuri wa mbere ko atacemeza araronka ku makuru yashikirijwe yuko leta z'ubumwe za amerika yafashe ingingo yo kugabanya abasirikare bayo bari mu budagi ikinyamakuru the wall street journal candikira aha muri amerika ku munsi wa gatanu cyatangaje ko perezida donald trump yategetse ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kugabanya abasirikare ba amerika mu budagi icyo kinyamakuru cyanditse ko umushikiranganji wo kwivuna abansi wa amerika mark esper yemeje iyo ngingo umushikiranganji krampe karen bauer w'ubudage yashikirije ko leta y'ubudage yasomye ayo makuru ariko ko ataco ishobora kuvuga ku bigiye gukurikira yongeye ko ko abasirikare ba amerika mu budagi bari mu mugwi w'inteko za otani zishinzwe umutekano w'uwo muryango wa buraya amerika abasirikare ibihumbi mirongo itatu na bine n'amajana atanu mu budagi ku ruhande rw'inteko za otani aya makuru y'igabanywa ry'abo basirikare ashobora kuba ari mu mugambi trump yihaye wo gushyira amerika imbere ya byose muri politike yiwe mpuzamakungu yamye kandi avuga ko ibihugu bicuditse na amerika bikwiye kwicungerera umutekano wabyo
arakoze aloyizi bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu amakuru yo mu karere impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza zihabwa iyo zigeze ku ivuriro rya katurukuru iyo bandikiwe imiti bategekwa kujya kuyigura hanze y'ibitaro umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo aratubwira uko icyo kibazo cyifashe izi mpunzi z'abarundi zivuriza ku ivuriro rya katarukuru riri mu birometero birenga bitanu n'abubatse inkambi irimo abarundi barenga ibihumbi icumi zivuga yuko iyo zigwaye zikajya kwivuza abaganga bazisaba kujya kwigurira imiti kuri za farumasi abandi nabo bagahabwa imiti mikeya ikibazo cy'ubuvuzi turagenda kwa muganga tugiye kwivuza ariko kuko ntibatwakira neza nk'uko byahora uragenda kwa muganga bashika kwivuza bakakubwira ati nta miti ihari bakakwandikira ati jya kwigurira ku maforomasi sinzi rero ko ari aseri iyo aba yaradukuye ki intoki sinzi ntitubiye akarorero nkajya bamaze kugwaza abana kenshi nanjye nkaca ngwara imiti nama nkoresha buri gihe niyo ngura nk'umwana yarafashe wabyimba amaguru ngenda mutwara icyo bamfashije bamuha uduporofene dutatu t'udupande tune yewe nta kintu na kimwe nabonye bamfasha ahubwo sigaye mvuga ubukene nibwo bubi nayo kwigira kuri farumasi ubukene buraturembeje bw'imiti kabisa abana baraturembana ku bwinshi turabuze icyo dufata turavuze iyo tuva n'iyo tujya iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza kimaze iminsi kivugwa kuri iri vuriro rya katarukuru kigaragara kandi no mu gihe umurwayi iyo arembye agahabwa taransiferi yo kujya kwivuriza ku bitaro bikuru bya baraka usanga hari abitegera za moto kuko imodokari ya ambiranse yari isanzwe itwara indembe yagize ikibazo ni heza cecile ni umubyeyi wo muri iyi nkambi amaze ukwezi kumwe abyaye yarinze kwitegera moto agiye kubyarira ku bitaro bikuru bya baraka iyo tugiye kwa muganga ko tuva ngaha mu nkambi ukirihira itike gushika aho kwa muganga igatarukuru amagari igatarukuru byanse bakakurunga ikibaraka ngo itike ngo niwimenye ngo sohoka ibitaro wewe nyene niwe wimenya ku itike rero ikibazo co kwa muganga twebwe catunaniye kweri kuko tushobora kwinjira mu mandi madeni twadufashwa ni- n'iyo rasiyo mwa- bahora baduha ngaha mu nkambi none nta rasiyo bakiduha ntitugipokera none ugasanga twinjiye mu yandi madeni nyene yo kuguma tugombesha agakarata kaguma mu kagombo none mura tuzobaho gute n'abana cyakoze ubuyobozi bw'iri vuriro buvuga yuko ikibazo cy'imiti nta gihari kuko bafite imiti usibye yuko mu mezi ashize aribo bari bafite ikibazo cy'imiti mike bitewe n'uko ibarabara rya uvira baraka ryari ryapfuye bityo bakabura aho banyuza imiti umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi dominique ntamubano avuga yuko n'ikibazo cy'imodokari itwara abagwayi izwi ku izina rya ambilanse yari yapfuye kuri ubu iri gukora ikibazo cerekeranye na ambilanse imodoka rusehaba rero twaragezeyo baratubwira yuko umuduga wagize ikibazo wapfuye ko wari muri garage bariko barawusubiramwo Eh, haraciyeho rero ikiringo novuga ko co kwababa nk'ukwezi itari kwirakora ico kiringo nico caheze umugwayi aremvye bisabwa ko bamurungika mu bitaro bikuru Eh, baca bamusaba ko wenyene agerageza akirihira akagenda eh, n'ipikipiki Eh, ariko ubu mu minsi mikeya iheze iyo ambilanse yarongeye gukora uyu munsi turiko turavugana iyo ambilanse iriko irakora iyo bishitse umuntu ntayironke bisigura ko iba yajanye uyundi hanyuma rero hakaboneka eh, iyindi urgence uyundi mugwayi bisabwa ko yihuta kugenda ya modoka itaragaruka mu gihe babonye yuko uwo mugwayi yohava asinzikara mu kurindira iyo modoka baca basaba uwo mugwaje akarondera ingene yibako agashikana umugwayi wiwe ku bitaro bikuru mwamenya yuko atari muri iyi nkambi ya murongwe havuga ikibazo cy'ubuvuzi honyine ahubwo n'impunzi zo mu nkambi ya rusenda nazo zivuga yuko zifite ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza kuko nta modokari ya ambilanse ivana indembe mu nkambi izijyana ku bitaro bikuru by'inundu bitewe n'uko amabarabara yapfuye vedasite ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongo yo mu ntara ya kivu y'epfo
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
abarundi bahunze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni ibihumbi amagana nyuma y'amatora yo ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa gatanu gushize barateganya gutaha cyangwa kuguma mu buhungiro nibyo mugenzi wacu fideli niyongabo yaganiriye na bwana vital nshimirimana umuyobozi w'urugaga rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu forske ndashaka kwibutsa yuko eh, amashyirahamwe adaharanira ibyiciro vya politike yaribanje kunegura ngenda amatora abaye mu gihe abarundi badatekanye eh, atabwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro bwo kumenyesha amakuru buhari hanyuma mugabo ikintu twashimye cyane ni ingene abanyagihugu baronse akaryo ko kwerekana aho bahagaze byarabonetse ingene basidukana n'iyonka bazi yuko bashobora gukubitwa bakanicwa ariko bakagenda bakerekana yuko bahaze intwaro imaze imyaka ibiba ibica ibangaza icyo ni ikintu gihambaye cyane cyabaye mu mateka cyanditswe mu mateka y'uburundi hanyuma ku byerekeye ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mbere uhereye ku ku ngene amatora yatunganije agatangazwa n'umugwiseni umwanya umwe nta muntu byatangaje cyane ku kubera izo nzego zibiri ukungene zashyizweho n'abazigize e, bamwe bamwe bagi- bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hanyuma iruhande y'ivyo ni uko baba bari muri uwo mugwi seni haba bari muri iyo sentare bahize bwizwa shingiro bose bagendera ku mategeko bahabwa n'akagwi k'abasirikare bafise amapeti y'abagenero nibo rero bategeka ibintu byose ni ukuvuga yuko izo nzego zibiri ata bwisanzure nazo nyene zifise ubu kugira ngo zitunganye ibintu bizima ku barundi bari hanze cyane cyane abahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikihe cyizere mufise inyuma y'ibyavuye mu matora murafise icyizere cyo gutahuka mu gihugu byose bizova n'ingene eh, uwo mukuru w'igihugu yaraye yemejwe n'indi nzego zagejwe gutegura aya matora yaraye ashyizweho hanyuma ukungene we nyene azokwerekana ishaka ryo gusubiza eh, ituze mu gihugu ntihagire umunyagihugu asubira guturatura ibyo rero ikintu gishobora kubyerekana cya mbere uko ata munyagihugu uno munsi yategerezwa kuba ariko arahirwa buhongo kubera yerekanye eh, aho ahagaze ibi ntibyabandanya gutyo no kuvuga yuko iruhande yuko impunzi zitazotaha n'abandi bashobora kubandanya ba- bahunga mugabo agahindura agahindura eh, agategeka izo mbonerakure abapolisi n'izindi nzego bakareka guturubika abanyagihugu bakareka kwica bakareka kuboreza igufa abanyagihugu aho muri icyo gihe umwe umwe wese azoraba abone yuko umutekano uri kuragaruka hanyuma twese dushobore ku- guheza eh, dutahe kuko nibyo twifuza murakoze cyane yari uh, vital nshimirimana yoboye force urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki akaba ari bruxelles mu gihugu c'ububirigi turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze nanjye ndabakenga urubyiza
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu mu rwanda ishyaka dalfa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi riyobowe na madamu victoire ingabire umuhoza riratabaza inzego z'umutekano kugira ngo bamenye irengero ry'umuyoboke waryo abayisenga vena inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa tuvuge kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ariko nigiye imbere nakwibutsa ko nabwo mu myaka ibiri muri bibiri na cumi na gatandatu twabuze irimine hanyuma jean damascene aricwa ubu hamaze kuburirwa irengero bonifasi hishwa serime haburiwe irengero eugene hishwe siridiyo madame victoire ingabire umuhoza perezida w'ishyaka darufa umurinzi ritememerwa mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ararondora ijwi rya amerika bamwe mu barwanashyaka be bamaze kwicwa n'abamaze kuburirwa irengero ku butaka bw'u rwanda ni nyuma y'undi wabuze ku mugoroba wo ku wa gatandatu w'icyumweru gishize bwana vena abayisenga ngo yavuye kwa ingabire aho yabaga agiye ku gisimenti gushyira muri telefone amafaranga yo guhamagaza ngo yagiye mu masaha kumi z'umugoroba hashize amasaha abiri bamubura ku murongo wa telefone niko kumenyesha urwego rw'ubugenzacyaha rib madame victoire ingabire akavuga ko kubera abarwanashyaka be bakunze kwibasirwa ibura rya bwana abayisenga ribateye impungenge biduteye impungenge kuko turi umuntu wa mbere ubuze icyo tumaze kubona ni uko kuva mu kwa cumi kwa bibiri na cumi n'umunani buri mezi ane hicwa umuntu cyangwa hakabura umuntu hakaburirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye icyo rero umuntu yakwibaza iyo umuturage nk'inka ye yatemwe cyangwa ihene cyangwa imyaka ye yibwe inzego z'umutekano nta n'ubwo burara cyangwa ngo hashire iminsi ibiri uwo muntu atarafatwa inzego z'umutekano z'igihugu cyacu zirashimwa ko zikora akazi neza none rero ngicyo nibaza bishoboka bite ko ibindi bibazo birebana n'umutekano bibonerwa igisubizo ariko byagera ku barwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye ntihaboneke igisubizo ijwi rya amerika yashatse kumenya niba uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho hari icyo inzego z'iperereza zijya zimumenyesha ku birego bisaba ko abamushyigikiye baboneka cyangwa se hagatangazwa ikibahitana urusorongo ntabyo batubwira nyine batubwira ngo n'ahandi ngo bibaho ngo iperereza rikamara imyaka makumyabiri nta gisubizo igisubizo cya ribu ni icyo ngicyo ibyo bintu rwose ndabyumva ariko ntabwo bishobora kumvikana ko abantu nk'uko amaze kubyerekana buri mezi ane ari ibintu bisa nk'ibiri porogaramu hari abantu biyemeje ko buri mezi ane hari umurwanashyaka wo muri darufa ugomba kwitwa cyangwa akorerwa irengero izo nzego dufite na bwa bushobozi na- navuze zifite ntizibukoreshe ngo ibyo bintu bishobore guhagarara ntabwo byumvikana aganira n'ijwi rya amerika madame marie michel umuhoza uvugira urwego rw'ubugenzacyaha ribu yahamije ko urwego avugira rwakiriye ikirego cy'ishyaka darufa umurinzi gisaba iperereza ku ibura rya bwana bayisenga kuko nari n'abajije bagenzi banjye be- bose eh, abo kuri headquarter bambwi- bampamagaye bambwira ko bacyakiriye ubu ubu nonaha rwose mugiye gukora iki iyo rwose ikirego cyakiriwe muri rib kirasuzumwa hanyuma kikajya muri mu- mu- mu- mu babishinzwe bagatangira iperereza naho ku kivugwa na ingabire ko ribu yamusubije ko ubwicanyi bwibasira abarwanashyaka be ntaho bitaba kabone no mu bihugu bya rutura amaperereza akazamara imyaka n'imyaniko umuvugizi wa ribu yavuze ko ingabire ibyo avuga ari uburenganzira bwe kandi ko afite abanyamategeko bemerewe kumenya ibyavuye mu maperereza asaba ibyo byo ntabwo nzi niba hari uwabimusubije kuko ntabwo ngewe numva na- hari umuntu wamusubiza gutyo muri rib Eh, ariko iperereza ryo rishobora gutinda kubera wenda uko imiterere y'iki-kibazo hari ijiri ishobora gutinda hari n'irishobora kubanguka nabyo iyo bitinze tubimenyesha abakiriya tukamubwira uti no nti- nta- ntibirarangira kubera abcd i- ni- ni- ni- byararangiye bigeze ahangaha ibyo rwose amategeko arabiteganya kandi abakiriya bagana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'uburenganzira bwabo kubimenya naho ibyo mu magambo ibyo avuga mu magambo ye nta komantere twabishyiraho n'uburenganzira bwe ijwi rya amerika yanabajije ingabire niba bitashoboka ko abayisenga yaba yaragiye nko gusura inshuti ze wenda bari bakumburanye akazagaruka maze nawe abanje gukubita agatwenge ati akabi gasekwa nk'akeza
ariko eh, ndasetse kuko ngo kabe gaseka nk'akeza abantu tubana hano mu rugo barabizi ngira disipurine n'ubundi umuntu usohotse mu rugo azi ko saa kumi n'imwe agomba kuba arangije kwinjira mu rugo ntabwo venaro wa mwana udafite uburere washoboraga kugenda ntavuge ati wenda noneho ngiye gusura inshuti cyangwa ngiye he kuko n'ubusanzwe yabaga ashaka gusura inshuti ze yagendaga ntabwo hano a- afunze ni ahantu yisanzuye n'ubundi yagendaga yabaga afite inshuti usibye ko igihe cyo gusohoka nk'uko ndabivuze hari koronavirusi gusohoka bitashobokaga bwana vena abayisenga mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo yagizwe umwere ku byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho aho yareganwaga na bagenzi be cumi n'umwe bari abarwanashyaka ba fd inkingi ni nyuma y'imyaka isaga ibiri afunzwe uyu wari wagiye mu ishyaka rya darufa umurinzi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yaregwaga kuba yarahuzaga ibikorwa byo kugira naho ubutegetsi buriho icyo gihe ngo yabihurizaga mu burengerazuba bw'u rwanda ahagarariye ishyaka fd inkingi ku wundi waherukaga kuburirwa irengero ni bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fd inkingi ibyegeranyo bitandukanye bishyura u rwanda ku mpapuro z'imbere mu bihugu bitekanyaho n'abanyamahanga bagenda mu ijoro nta nkomyi ni ikinyuranye ariko mu ndorerwamo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho n'iz'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka human rights watch ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukiri mu rwanda leta yatangiye guha amaradiyo ababyeyi bakennye mu rwego rwo gufasha abana babo gukurikirana amasomo muri ibi bihe amashuri yahagaze kubera icyorezo cya virusi ya korona ni inkuru tubaza umunyamakuru w'ijwi rya amerika asubuta kaboye uburyo bwo gukurikirana amasomo hifashishijwe radiyo na televiziyo byatangiye mu kwezi kwa kane uyu mwaka iyi gahunda ireba abana bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye isomwa ryakozwe n'ikigo gishinzwe uburezi mu rebu ryereka ko abana bangana na cumi na rimwe ku ijana batarashobora gukurikirana amasomo ireta yambaje uyobora iki kigo yabwira radiyo amerika impamvu babonye mu bushakashatsi zabonye abana batabasha kwiga amasomo yabagenewe binyuze kuri radiyo impamvu ya mbere wasangaga nk'abahungu ariko bafite radiyo imwe ikaba ari umukuru w'umuryango ikaba icurangwa ari uko ari gusa ukaza none ugasanga ibinyabiziga bifite kuri iyo abo wasangaga nubwo hari radiyo mu rugo usanga hari abana mu rugo abandi baba mu rugo batajya baha umwana umwanya mu gihe cyo kwiga basanga nubwo ya radiyo ihari wabaye amasaha yo ku manywa abandi bati reka twiyumvire indirimbo wa mwana we." ariko hari n'imiryango twasanze mu by'ukuri nta radiyo bagira yewe nta n'ubwo ubushobozi bubemerera ko uwo mwanya radiyo bayigura ubwo rero iyo miryango niyo mu by'ukuri twabaye nk'abakorera ubuvugizi dukorana n'abafatanyabikorwa ku ikubiti rero tubona umufatanyabikorwa save the children twaba twaratangiye gutanga amaradiyo duhereye mu karere ka rulindo uyu munsi rero twari twagiye mu karere ka burera ababyeyi bamaze kubona radiyo bavuga ko nabo bagiye gushyiraho akabo abana babo bakabasha gukurikirana amasomo none ubu nanjye ndanezerewe nta karadiyo nari mfite ubu ngiye kujya nda- ndabigisha nk'umwarimu ngo biranshimishije nk'umubyeyi abana banje bari bari kwirukanka bari kuja ku muhanda ariko ubwo babonye ubwirinzi bwo kuba baraza baraguma mu rugo ubwo nanjye mbese nkamubakurikirana nk'umubyeyi wamubyaye nkamubera umwarimu ubwo biranejeje cyane bitoroshe igiye guhindura i- araza arumviraho amasomo we akagombye kumvira ku mwarimu nanjye mwunganire nk'umubyeyi nk'ibyo nanjye na- ndi kum- nk'ibyo nanjye nakumva muri radiyo ubwo nanjye nkabishishikariza umwana wanjye tugiye kuzaza tugendana nta kibazo rwose ngiye kubagana pe hejuru ya radiyo imana ingoboreye kugeza ubu ababyeyi bahawe radiyo batoranijwe mu baba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe b'abakene kurusha abandi leta isobanura ko abari muri iki cyiciro batabasha kugura amabuye ya radiyo kandi hafi ya bose batagira amashanyarazi ariyo mpamvu bahawe amaradiyo akora hifashishijwe imirasire y'izuba imbogamizi nyamukuru isigaye ni ukumenya uburyo ababyeyi bamwe batagize amahirwe yo kwiga bazabasha gufasha abana babo gukurikirana aya masomo hari ababyeyi wenda batagize amahirwe yo kwiga amashuri menshi ariko icyo dusaba umubyeyi ni ukumenya ngo ese muri ibi bihe urimo kubona ko umwana ashishikariye kwiga niba isaha yo kwiga igeze nubwo umubyeyi yaba atazi icyo cyongereza ariko nibura akabona ko umwana yageze icyo nakwita kumenya isaha yo kwiga ko igeze yafunguye radiyo yewe hari n'imyitozo cyangwa se hari ibintu ari kubona ari kwandika yiyambaze n'abandi babyeyi kugira- cyangwa se n'abandi baturanyi bavuga bati bimeze bite mu ndebere ariko naho mu turere hirya no hino ababyeyi bakiri muri guma mu rugo nk'uko bimeze mu karere ka rusizi uyu munsi icyantu cya mbere dushyira imbere ni ukuvuga ngo mubyeyi simbura mwarimu nubwo iyi gahunda igiye kumara amezi asaga abiri itangijwe biracyagoye abana b'abakene kwicara bakiga kandi batabonye icyo kurya bamwe bahitamo kujya gushakisha icyabatunga basaba mu mihanda gahunda yo kwiga ntibayikurikire kuki murimo kuza mu muhanda se ni ukubera inzara n'ubukene ni ukubera ko nyine tuba twarabuze ibyo kurya baducyurira ngo tuza guhahira mu rugo ngo ni twebwe ngo ni twebwe bagabo cyangwa se abagore ngo ni twebwe duhahira mu rugo kandi iyo batabibonye ni twebwe tujya gusya nari ndi mu muhanda njye n'akarumuntu kanjye nyine kubera ko mu rugo nta byo kurya byabaga bihari tukaza gusaba amafaranga tubonye tukayajyana twaba ari duke yaba ari ijana tukaya- tukayaguramo umufungo w'ibijumba tukawutahana ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi kivuga ko gahunda yo kwigisha mu rugo ireba abanyeshuri bakabakaba miliyoni ebyiri n'igice biga mu mashuri abanza n'abagera ku bihumbi magana inani biga mu mashuri yisumbuye umuyobozi w'ikigo gishinzwe uburezi mu rwanda asobanura ko aya masomo kandi atangirwa no kuri televiziyo cyane cyane amasomo asaba ko bayigisha ariko banareba leta isobanura ko kubera ubuke bwa televiziyo zi- ziri mu banyarwanda bazasubiramo amasomo yose bigishije bifashishije televiziyo na radiyo mu gihe amashuri azongera gutangira mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatatu nibwo guverinoma y'u rwanda yafashe icyemezo cyo gucyura abanyeshuri mu miryango yabo kugira ngo barindwe icyorezo cya covid cumi n'icyenda inama idasanzwe y'abaminisitiri yateranye itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga yasabye ko abanyeshuri bashyirirwaho uburyo bwo gukomeza kwihugura hifashishijwe ikoranabuhanga izi gahunda leta y'u rwanda izifashwamo n'abaterankunga banyuranye ku isonga haza unicef usaid na save the children asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire mukubiri yabaro wadufashije kwegeranya aya makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe